iradiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho dore ingingo z'ingenzi ziyagize gushika uno munsi nta gipapuro na kimwe dufite cyerekana yuko umuntu yarangije hari ibyo twita amatestation de réussite cyangwa diplome kuva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu nta na kimwe dufise uwo ni umwe mu banyeshuri bo muri kaminuza ya mwaro mu burundi baheze mu rungabangabo kubera kutabona amanota yabo ubuyobozi bw'iyo kaminuza burabivugaho iki jewe aho mfatiye ibintu mu minwe imyenda yonyene nasanze ari myinshi cyane gushikaho mbona yuko tutoshobora kuyiriha n'uburyo bwacu ngo tubananye dukora iyo ngorane rero ntizova mu nzira tutaronse ayo mafaranga yo kugombora ayo manota
uwo nawe ni padiri kagabo uyoboye iyo kaminuza ahandi mu karere kuva uyu munsi perezida uhuru kenyatta wa kenya yatorewe kuyobora umuryango wa afurika w'uburasirazuba mu gihe cy'umwaka umwe aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane ikaze nanone muri aya makuru inama ya makumyabiri n'imwe y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba yabaye kuri uyu wa gatandatu yagennye perezida uhuru kenyatta wa kenya kuyobora uwo muryango mu gihe cy'umwaka umwe asimbuye kuri uwo mwanya perezida paul kagame w'u rwanda pierre claver niyo nkuru aratugezaho inkuru irambuye
uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame yahora atwara inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko eac ariko arashima yongera ahereza uburongozi umutware mushasha muri ico kibanza uwo nawe ni umukuru w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta agiye kurongora umuryango wa eac mu kiringo c'umwaka umwe paul kagame yari yagomwe na bagenzi we muri ico kibanza mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yamara kubera ikiza c'umugera wa korona vyatumye inama zidasubira kuba ku gihe bituma amara imyaka ibiri uhuru kenyatta yashimiye bagenzi we Thank, uh, all your excellencies for your confidence, faith and trust.
abizeza ko azokora atiziganya mu guteza imbere uwo muryango And I promise to do everything that I can to take our community to greater heights.
umuryango wa afurika y'ubuseruko eac uramuswa kandi umunyamabanga mushasha peter mutuku matuki nawe nyene aturuka muri kenya yasubiriye muri ico kibanza umurundi liberan mukeko uyu adomwa k'urutoke n'abakozi ba eac harimwo n'abashingamateka n'abandi bakozi bakuru ko yakoresheje nabi ubutunzi bw'umuryango wa eac ndetse ko hari n'uburyo bwinshi yakoresheje ku nyungu ziwe bwite amafaranga yagirizwa ko yanyuruje arenga gato imiliyoni icumi z'amadolari y'amerika yagirizwa kandi kuba atahanuye igihugu ciwe kugira ngo gitange intererano ku gihe ni mu gihe uburundi buheranye ayarenga miliyoni cumi na zitanu y'imyaka ibiri yamaraha mfumukeko arahakana ivyo yagirizwa
I introduced reforms to address some challenges in the way ESC conducts its business. I introduced cost-cutting measures imbere y'abakuru b'ibihugu yavuze ko ahubwo yagize inzitizi zikomeye kubo bahora bakorana bashaka kumutega imitego yemeje ko ahubwo yakoze uko ashoboye akagarukana mu kigega ca EAC ayarenga miliyoni icumi z'amadolari y'Amerika yasiguye ko ayo arayahora asesagurirwa mu ngendo zidakenewe canke mu bindi bitari ingirakamaro ku muryango wa EAC wose perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi igihugu mfumukeka akomokamwo yahawe ijambo ryo kuramutsa bagenzi we nk'uko n'abandi babikoze perezida Ndayishimiye yashimiye mfumukeko ko yakoze akazi kiwe neza agaserukira neza Uburundi kanatsinda yari umuserukizi afise ububasha bwose ico bita mu gifaransa ambassadeur plenipotentiaire perezida ndayishimiye yaciye aboneraho akaryo ko kugaruka ku kibazo cyo gutahukana impunzi ati nagenda bamenyeshe ko impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu karere ka ease ziriko ziratahuka ku bwinshi ndashimiye abakuru b'ibihugu bagenzi banje bariko barabidufashamwo mu kwereka abo barundi ko amahoro n'umutekano byasasagaye mu gihugu ikimenyamenya ni uko amatora yanshikanye ku butegetsi yagenze neza hanakoreshejwe uburyo twebwe nyene abarundi twatanze ndasabye n'abandi bakiri inyuma bakwega amaguru ko bobanguka bagatahuka namwe bagenzanje mukabandanya mudushigikira muri uwo mugambi mukabereka ko bageze ko bataha mu myaka ibiri iheze aho haheruka kuba inama nk'iyo yarusha muri tanzania impunzi z'abarundi zarenga gato ibihumbi amajana ane ubu hasigaye abarenga gato ibihumbi amajana atatu bose bakaba bari mu bihugu bigize uwo muryango wa ease iyo nama y'abakuru b'ibihugu yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bugurukana amasanamu video conference kubera ikiza c'umugera wa corona abacamanza batandatu bagenywe ngo baje muri sentare nkuru y'uwo muryango muri abo harimo umurundi nestor kayobera I, Nestor Kayobera, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance yahora aburanira uburundi muri iyo sentare hame rero n'umunyarwanda anita mugeni pye claveniyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu burundi kaminuza ya mwaro imaze imyaka itatu itabasha gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri bize mu ishami ry'ubuvuzi ubuyobozi bwayo buvuga ko bwananiwe kubona amafaranga yishyura ibitaro bakoreyemo imyitozo bityo bikaba byaraheranye amanota yabo leta irasaba ko kaminuza zidafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'abanyeshuri zajya zimenyekanisha icyo kibazo desire hatungimana i kigali mu rwanda aratugezaho iyi nkuru kaminuza ya mwaro ni kaminuza yigenga imaze imyaka mirongo ibiri ivutse muri kino gihe abanyeshuri bahejeje mu gisata cy'ubuganga bafite ikibazo cyo koranya impapuro zerekana ko bahejeje amashuri baremeza ko ata kintu na kimwe baheraniye ishuri ariko bagatangazwa no kubona abarongoye iyo kaminuza bababohera amaboko imugongo barashikiriza uko ikibazo cyabo cyifashe gushika uno munsi nta gipapuro na kimwe dufite cyerekana yuko umuntu yarangije hari ibyo twita amatestation de reisite canke diplome Uh, diplome iza kuboneka inyuma ya attestation de réussite kuko hariho kenshi intambamyi zituma iyo ntuzi iyo diplome itaboneka mu mwanya bitewe n'uko na minisiteri iteza kwanza gusinyako ariko hariho n'izindi twita amareleve ajya mu birete yo mu mwaka wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mm. ivyo vyose nivyerekana ko umunyeshuri yize buri mwaka wose yawuhejeje kuva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu nta na kimwe dufise twebwe nta n'umwe arigera yironka kubera haba asanga habora ko amanota y'amasitaje abanyeshuri basaba ubuyobozi bw'ishuri kubatunganiriza kugira nabo bashobore kwikenura bafashe n'imiryango yabo yikokoye mu kubishurira amashuri turasaba yuko bogerageza bakadutunganiriza mu maguru masha tukaraba yuko natwe twokwitwa abantu bize ishuri kandi bayirangije kuko uno munsi umuvyeyi arakubaza ati wewe warize cyangwa ntiwize hari igihe umara amara kuba n'ico uvuga kuko umaze imyaka ishika kuri tugira twinjiye mu mwaka wa gatandatu twiga imyaka itatu nabyo umuntu yobisigura gute cyangwa ishuri ryobisigura gute ku muntu yiga imyaka itatu yuko agera mu mwaka ugira gatandatu atararonka dokima n'imwe imuranga ubuzima bw'umuntu murabizi iyo umuntu arangije ishuri ateza kuja kwiruka kugira ngo arondere aho akura ikimubeshaho aha mu Burundi umuntu wese atunzwe no kwiruka iyo rero wagiye mu ishuri wagira uti nzoronka agapapuro kamfashe kugira nshobore kuronka basi ico nandirako iyo utagifise rero birakugora kugira ngo ubuzima bwawe butere imbere kandi n'umuryango wakurungitse ku ishuri hari gukurungika uguhanze amaso rero ubu ni ukuvuga imiryango yacu twarayiboheye amaboko inyuma turayabora amaboko imugongo kuko nta na kimwe dufise coshobora gufasha imiryango kandi nabo baradufashije kugira twige amashuri ariko bakaba barabuze umwimbu urongo iyo kaminuza aremeza ko ico kibazo akizi padiri bwar kagabo amenyesha ariko ko imiliyoni z'ababa ijana baheraniye ibitaro byafashije abo banyeshuri kwimenyereza atabona aho yova kugira bagombora amanota ibyo bitaro vyimanye ari nayo atuma abanyeshuri bataronswa impapuro z'umutsindo jewe aho mfatiye ibintu mu minwe nasanze nasanze bitameze neza ubwa mbere woho universite iheranye ibintu byinshi iheraniye cyane cyane ibitaro dukorana abanyeshuri bimenyerezamo kandi nsanga biraheranye hariho n'imyimenyerezo abanyeshuri batarigera bagira ibintu rero nsanga ni byinshi imyenda yonyene nasanze ari myinshi cyane gushikaho mbona yuko tutoshobora kuyiriha n'uburyo bwacu ngo tubananye dukora iyo ngorane rero ntizova mu nzira tutaronse ayo mafaranga yo kugombora ayo manota anastasi gasogo umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho za kaminuza mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi amenyesha ko icyo kibazo abarongoye iyo kaminuza bemeye kugikemura ariko ati n'ibyaba byabananiye nibatange imihoho bareke gusesaguza ababyeyi akama dutera izo kaminuza ni uko n'ukuri bogerageza bakarondera uburyo bukwiye bwo kugira ngo batunganirize abanyeshuri bakira izo ngorane nziza zikababuza kuronga uburenganzira bwabo zive mu nzira kuko nta kundi wumva utazobishobora nawe yogerageza akavuga ati je ntabyo ngishoboye mumfashe abanyeshuri mfishe tubaherekeze baheze nta mafaranga minisiteri izoha universite pive nta biriho ntibishoboka kuko n'iza leta nizifite bafise uburyo bukwiye kandi bahabwa uburyo na leta donc ingorane zo ziracahari ku buryo rero nibaza ko universite pive institut pive ibona idafise uburyo bwo gutunganiriza abanyeshuri yodeklara fayite ikabivamo hama abantu bakatumbera ahandi muri kuno kwezi kwa kabiri imvukira z'intara ya mwaro barakoranye kugira batorere umuti ibibazo birangwa muri iyo kaminuza prosper bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu asanzwe nawe ari imvukira yaha imwaro amenyesha ko imvukira zemeye gufasha komine yose ikazotanga miliyoni mirongo itandatu yizera ko ivyo bibazo bizoheza bigatorerwa umuti amakomine yose yimwa uko ari atandatu mu mwanya muto abagwizatunga bagiye hamwe abakorera leta abenegihugu bose tuzogerageza tukegeranya n'imiburi miliyoni mirongo itandatu ikomini ku ikomini kugira ngo university ishobore kubandanya iriko irakora yorohewe naho ibibazo bitabuze muri iyo kaminuza padiri bwari kagabo yamenyeshejwe igihe amerika ku mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe watanguwe mu kwezi kwa mbere n'abanyeshuri barenga agato amajana atatu desire hatunga imana kigali ijwi rya amerika
urakoze desire hatunga imana i kigali mu rwanda aho kandi i kigali ejo kuwa gatanu ubushinjacyaha bwasabiye iyamuremye jean claude igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose yafatiwe mu buhorandi bumwohereza mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aregwa icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane i kigali ku kicukiro we arabihakana iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu eric bagira ubusa nta marangamutima adasanzwe yagaragaye kuri bwana jean claude yamuremye bakunze kwita nzinga nyuma yo gusabirwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose muri gereza ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gufunga ubuzima bwe bwose yamuremye bwatanzwe nyuma yo gutanga umwanzuro wabwo wa nyuma bunenga imyiregurire y'uregwa ubushinjacyaha nibwo bwahawe ijambo mu iburanisha bwana faustin nkusi uhagarariye uru rwego yabanje kugaruka ku myiregurire ya nzinga avuga ko ubushinjacyaha bumurega ko yagize uruhare rutaziguye mu kwica abatutsi asobanura ko kuba avuga ko atigeze aba umwicanyi atazaba umwicanyi mu buzima bwe bitewe n'uburyo yabayeho nta shingiro byahabwa avuga ko akomoka ku babyeyi b'ubwoko bubiri butandukanye nyina w'umututsikazi na se w'umuhutu asobanura ko ku bw'ibyo adashobora kwica abatutsi ko ibyo kwica abatutsi bitakorwa n'abantu nkawe avuga ko n'igihe yari yarahungiye kongo yakomeje kugira umuco wo gukundana nabo mu bwoko butandukanye bwani yamuremye akavuga ko yari akiri umunyeshuri muto kandi ko atashoboraga kujya mu bwicanyi kuri we kuba nyina umubyara yari umututsikazi kandi yarakuranye na nyina umurera mu magambo ye abana barerwa na nyina ati nakuranye imico ya gitutsi ubushinjacyaha bwarenze ibyo bunshinja jenoside ku bushinjacyaha imyiregurire ye nta shingiro ifite kuko hari ibikorwa bifatika bigize icyo cyaha buvuga ko bwatanze ibimenyetso ku bikorwa bigize icyo cyaha noneho uregwa we akivugira amateka y'uko yarezwe buvuga ko busanga atabasha kuvuguruza ibikorwa ahubwo we akajya ku mateka y'uko yabayeho bubwira urukiko ko kuvuga uko yabayeho uko yarezwe yabanye n'abantu bitabuza umuntu gukora ibyaha ubushinjacyaha busangaho kwisobanura ku byaha aregwa mu myiregurire yari agerageje kubihunga bumurega ko yagaragaye mu bitero bitandukanye ari kumwe n'interahamwe n'abandi bicanyi kandi ko ngo abatangabuhamya bagaragaje ko yatwaraga imodoka yabaga irimo interahamwe buvuga ko uregwa w'ubwe bitari ngombwa ko yiyicira umuntu ku giti cye ko ahubwo kuba yaragaragaye mu bitero ubwabyo bihagije kugira uruhare mu bwicanyi buvuga ko abatangabuhamya bagaragaje ko nzinga ubwe yagaragaye mu gitero cyishwemo abatutsi gahanga ku mutangabuhamya wazanywe mu rukiko n'uregwa kugira ngo asobanure ibyabereye ku kigo nderabuzima cya Kicukiro ubushinjacyaha busanga ibyo yazaniwe mu rukiko nta bumenya bifitiye kandi avuga ibyo atahagazeho uwo mutangabuhamya yemeza ko igitero koko cyabayeho ariko ko abicaga atashoboye kubabona no kubamenya kuko ngo yareberaga mu kadirishya gatoya k'inzu kandi ko nta kindi kintu yabonye bitewe n'aho yari aherereye umushinjacyaha akibaza uburyo umuntu yazanwa ngo afashe urukiko kubona amakuru y'ukuri we akaza avuga ko nta kintu na kimwe yabonye uretse kubona ko abantu bagabye igitero akibaza ku gaciro ibyo avuga byagira igihe atabihagazeho hari abatangabuhamya batatu batanze ubuhamya bwabo bari mu gihugu cy'ububirigi hakoreshejwe ikoranabuhanga rya skype nabo bashinja ururegwa gusa basabye kurindirwa umutekano birinda ingaruka zakurikira bahabwa amazina ya dib dic na did ubushinjacyaha buravuga ko ubuhamya batanze budashinjura uwiregura ku bikorwa byabereye kuri eto kicukiro na nyanza ya kicukiro bose uko ari batatu umushinjacyaha akabikoma ko bavuga ibyo batahagazeho badafitiye n'ubumenyi agakomeza kwibaza ku cyo bamarira urukiko ku makuru rwari rubakeneyeho ubushinjacyaha buvuga kandi ko umutangabuhamya wahawe izina rya deide yivuguruza mu buhamya bwe kuko yabajijwe niba yarigeze abona iyamuremye agasubiza ko kuva indege yarimo perezida juvenal habyarimana na mugenzi we cyprien haryamira w'u burundi yagwa atigeze amubona ubundi akemeza ko rimwe na rimwe bajyaga bahura mu gusoza umwanzuro wabwo ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bushingiye ku bimenyetso bwarushyikirije bigizwe n'imvugo z'abatangabuhamya ibisobanuro bwatanze ku myiregurire ya iyamuremye bugasaba kwemeza ko ikirego cyabwo bugifite ishingiro burasaba urukiko kandi kumuhamya icyaha cya jenoside no kumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu kuri iki cyaha byitezwe ko mu iburanisha ritaha uruhande rwa bwani yamuremye n'ubwunganizi aribwo ruzatanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza ari nabwo ruzagira icyo ruvuga kuri iki gihano yasabiwe bwana jean claude yamuremye bakunze kwita nzinga w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko yatawe muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gihugu cy'ubuholandi aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba za ambasade ya isirayeli na finilandi mu buholandi yoherejwe kuburanira mu rwanda kuva mu mpera z'umwaka wa w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iburanisha ryimuriwe ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi gutaha akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bigira ibiribwa biranga umuco n'amateka yabyo ku byerekeye abanyafurika ibihugu bimwe na bimwe byamenyekanye cyane mu mahanga ku bijyanye n'ibiribwa bigurishwa mu mazu afungurirwamo mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burundi byaba byifashe bite hari ibiribwa byihariye icyo gihugu gishobora gusangira n'amahanga mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na eric niyondiko umuhanga mu byo guteka na jean paul wineza umuhanga n'umushakashatsi mu byerekeye imirire myiza iki ni igice gito cy'ikiganiro kirambuye bagiranye ibifungwa biranga umuco wacu mu burundi dufite ibitandukanye ariko kandi nka twebwe twarutse vuba hari ibyo bikoreshwa cyane nk'ibicundu inzosogo iki me abashyitsi baje bavuye mu bihugu bya kure iyo baje ibyo dukunda kubagaburira kenshi biranga igihugu cyacu nibyo isi yo mu kiyaga tanganyika ni isi yisangije akanovera meme na bigasire do sangara ziri zidandazwa mu masoko yagenewe ibyo usanga zifite akanovera zisangije ku buryo umuntu ayifunguye yumva by'ukuri ko ari sangara yarobye mu kiyaga tanganyika cyangwa ari ifi yarobye mu kiyaga tanganyika turafite n'ibyama ibyama byacu cyane cyane imyembe umwembe wo mu burundi uwufunguye urumva by'ukuri yuko ari umwembe w'akanovera utandukanye n'indi myembe mbere n'imiwi imiwi yitwa rubone ni imiwi iryoshye cyane ku buryo abanyamahanga iyo bagiye bayifungura kandi bakayifungura bayikunze si ibyo gusa turafite n'isombe isombe iyo zihinguwe neza ziba zifite akanovera nazo nyine ku buryo uri kuyazifungura wumva waguma uzifungura rero abanyamahanga iyo tubibagaburiye tuba twumva by'ukuri yuko babinezererewe ko babikunze n'ibindi byinshi rero rero mu burundi turavuze amavoka nk'akarorero hariho amavoka perezida wacu nyakwigendera nyamucyubahiro nkuru nziza ibiti yazanye bishasha ayo mavoka iyo tuyagaburiye abanyamahanga by'ukuri barayadushimye bakavuga yuko ari amavoka y'akanovera kandi
nawe jean paul wineza nk'umuntu w'umunyamahanga abajije ku byerekeye ibifungugwa ndangamuco mu burundi uburundi bwaba bwiharije cyangwa akarere k'ibiyaga binini ngandi ko ndavuga ku burundi uretse ibyo eric niyo ndiko avuze hari ikindi mwokongera ko ego murakoze cyane ku icyo kibazo cyiza cyane mu burundi n'ukuri hariho ibifungwa byiza byinshi cyane abantu bamwe bamwe bataba bamenyereye ariko kandi zifite ari ifungurwa ndangamico cyane abarundi cyangwa se abanyamahanga baje bagafungura kumva ko ari ifungurwa ryiza cyane make ibifungurwa byo mu burundi ni ibifungurwa bisanzwe byararimwe mu ivu ritarimwo bya bintu bita ngo angere chimique mu kizungu ushobora konona ibiba biri mu bifungurwa ibyo bigatuma ibikorwa byacu byo mu burundi tubyihereje biba ibifungurwa by'ingirakamaro cyane bishobora gufasha abantu rero muri make ibindi bifungurwa ni uvuga uwo atavuga nabyo bifite akamaro harimo umutobe mu mpeke na cyane cyane y'uburo uburo nuvuga yuko aha mu burundi nk'inzoga y'uburo cyangwa se umutobe ukoze ku buro ahandi henshi ntabwo umenyerewe ariko kandi ukaba ufite akamaro kadasanzwe na cyane cyane nk'abantu bawunyoye barashobora kumva bafite amagara meza na cyane cyane mbere ukagendera ko ubafasha mu kubavura no kubakingira indwara zitari nke na rijya ushobora gukoresha nk'ikinyobwa muti ni ukuvuga yuko nko kuri uwo mutobe umutobe ukozwe mu buho cyose mu gifaransa eredi ni ukuvuga yuko tugeze ku rwego rwo gushobora mbere no gutegura ku buryo ushobora kumara n'umwaka utononekaye kandi tutarinze kujyanye n'ibyo kuwubika ni ukuvuga ngo twawuteguye ku buhinga bwa none kama bwo ngaho iwacu mu burundi iteye intambwe yo gushobora kuyitegura mbere no kuyibika ku buryo ishobora kugirira akamaro abantu ndetse n'abazungu bayinyoye ku buryo bishobora no kubatangaza ariko kandi bakayinywa ari kuyinywa gusa ashobora kubagirira n'akamaro muri rusange ni ukuvuga ngo inzoga y'impeke rero ino iwacu ikoze mu mpeke na rijya ushobora kubafasha nk'abantu bafite inzara zirangwa no kugira amagufa adakomeye icyo bita otopohoze cyangwa se abantu bafite indwara z'umutima abo bose umutobe urashobora mbere no kubafasha hama kandi n'abakunda kugira za ndwara zo kugundira nabo nyine uwo mutobe ukozwe mu buro nyine urashobora kubafasha hama kandi n'abana badafite igikundiro cyiza kuvuga ngo umutobe mwiza cyane ushobora gutuma abana bashobora mbere no kugira igikuriro hariho imboga ino abantu batari bamenyereye bita umusoma umusoma n'imboga ni ukuvuga ngo ni imboga zivuye mu ruyuzi uruyuzi rw'umwungu abantu babasha kuzitegura nk'imboga abantu babasha kuzihereza kandi zikazabagirira akamaro ikindi nacyo mu bijyanye n'imboga umubirizi no batangiye kuwukoresha umubirizi nawo ubasha gukoreshwa nk'imboga nawo tukaba tushobora kuwukoresha nk'imboga ariko kandi nk'imboga muti ku buryo abantu bawihereje ushobora kubafasha mbere no kubakingira indwara nyinshi mbere no kubavura indwara zisanzwe zitandukanye ku bindi zitamenyerewe kandi ariko ini wacu bishobora kuboneka ni ukuvuga ino turashobora kugira ikintu bita umutsima umutsima kuko umutsima w'uburo nibaza ko ahandi utamenyerewe gukoreshwa ariko w'uburo ino turashobora kuwukora nawo ugaca uzana ibyiza nabyo nze kuri madamu aline kamikazi waruguruye uburiro i Paris mu bufaransa ni ikihe cyatumye wugura ubwo buriro icyatumye nugurura resitora ino njya zo muri afurika doreste bazi cyane ino bamenyereye mu faransa njya ziva muri afurika doreste numva bari reka renda ndavanze igifaransa n'ikirundi wumva objectif ofete yari kugira muze doreste afurika centrale na afurika doreste urumva nari menyereye kugira amateliye nakorana cyane cyane n'abadamu bo muri afurika benshi nibo banyigishije guteka indyo iwabo hama nanjye urumva nifuza yuko nanjye abazungu bamenya natwe indya iwacu nk'igitoki bakamenya si abazungu gusa kuko no muri afurika do rwese si benshi bari bamenyereye nko kuvanga ibifungurwa nka kujya mu burundi tubivanga ugasanga turya nk'ibiharage umuceri tugashyira ku mwumbati cyangwa ikombe wumva nyine batanyamenyereye cyane urumva nashatse nyine kumenyekanisha natwe itiro yacu mu burundi cyane cyane ibihugu byo mu burundi mu rwanda mu buganda nicyo gituma kenshi kuri karte jeff ndapopoza cyane cyane igitoki kivanze n'irengarenga cyangwa igitoki kivanze n'ibiharage n'intore kujya nyine dusanzwe tubiteka iwacu tuze ku mirongo ya telefone nashaka mbaze uh, kagezo mwamba gerard uranyumva ndakumva ndakumva ndakumva urafise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyiyumviro ushikirizwa jewe nitwa gerard musafiri kariso mwamba ni kongo rdc mu burengerazuba kibuyeho ikibazo ibibazo yajyamaze mu mama ari muri mu faransa mbega ubutaza bw'iwacu bwo muri afurika yewe hariho madamu yari karabaza ngo nimba ubushaza bushika ndabishura yuko yego na naraburo uko iki kiza cateye ariko kenshi ndabironka biva mu burundi canke mu buganda canke mu rwanda hari ikindi mu ibitoki biza biva mu burundi n'ubufu n'ubufu bw'ubugari bw'imyumbati ego egome arabajije ngo nimba ibijumbu nabyo nyene n'ibijumbu egome n'ibijumbu n'ibijumbu ibintu byacu byose birapfirisi yose kare ego kandi abantu barabikunda rwose cyane si abarundi gusa canke abantu b'iwacu gusa
ego wanyuzwe eh, ragezo Mhm. reka dufise kandi laurent laurent uratwumva wirinda wumva cyane laurent ikibazo waba ufise ubaza abatumire canke icyiyumviro ushikiriza ku vyerekeye ibifungurwa ndangamuco uh, ufise vy'umwihariko mu karere kacu na cane cane mu burundi Eh, nagomba ashimire kwanza umutumire yashoboye gufungura resitora mu bufaransa akerekana umuco w'iwacu mu burundi murakoze
ego hanyuma nagira mbaze nimba igifungurwa cyitwa igisozi burundi kirakunzwe cyane sinzi ko cyoba cyarakeze muri resitora y'iwanyu igifungurwa kinumvise subiramwo urambabarira ico gifungurwa ni iki inyame mu gifaransa ngo inyame Ah, inyama impundu Eh, yego madamu iriyo ego inyama ino zirahari kuko a- a- abanyafurika abafurika do rwese baragiteka cyane Mm, ariko jewe naco mfite kubika ego naco mburaneka noba ndababishaka ikindi nagira papi Yego, baza.
ego hanyuma umwumbati sinigeze numva muwuvuga muri resitora yacuwari nawuvuze kuko kuko abantu barawugura cyane ego nawuvuze nivyo ndabashimiye cyane kubona mwamenyekanishije ivyimburwa vy'iwacu mu burundi Eh, hanyuma urumva nk'abantu mu muri Burundi- afurika do rwese ego bumva bane
mu burundi kera kandi n'ubu hariho regiyo zimwe zimwe bagifungura umutsima w'amasaka ego umutsima w'amasaka ni ikintu cy'igifungurwa kandi ntanganguvu ku bantu yego Eh, sinzi Murakoze.
niba abazungu bafungurira icyo gifungurwa ino bafungura cyane cyane umutsima w'ibigori w'ibigori ibigori ego ubw'ingano ntabwo bakunda ubw'ingano si cyane cyane Ariko- ego umani
okay reka tubandanye laurent washoboye kubaza reka tubandanye radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga ngaruke kuri eric niyo ndiko murafise ndabumva ego murafise iyo sosiyete yanyu eh, best kitchen mukorera mu burundi mukaba muteka mukongera mukagurisha ibifungurwa mu gihe cy'iminsi mikuru mugurisha ku barundi gusa cyangwa muragurisha no ku banyamahanga n'abazungu bavuye hanze murakoze cyane kuri icyo kibazo ubundi twebwe uko dukora muri besite kiceni dusanzwe dukora serivisi tereteri kandi dutegurira ibyo kurya abantu badusabye ko tubateguriye kuva kuri bakeya gushika kuri benshi bashoboka rero mu bo tugaburira turafite abarundi iyo bafite imanza amadini de mariage cyangwa pesinere cyangwa imanza zihuza abantu hamwe hari kenshi iyo bisaza ko bafungura baratwikora ko hanyuma tukabafata ikiruhuko ariko kandi abazungu bava muri ibyo bihugu rakoze eric niyondiko na jean paul uwineza mu kiganiro na mugenzi wacu fidel niyongabo inshuti mwarimu duteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya n'aha tuyasoreje reka nshimire mwe mwese mwarimu duteze amatwi na bagenzi banjye twafatanije kuyabagezaho fatu alimas kalala niwe wegeranije iki kiganiro ye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese turagera tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese